iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mu kanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma dukurikire ikiganiro ejo naho guhera isaa kumi n'ebyiri za mu gitondo turakurikira ikiganiro dusangira ijambo reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
ndabaramukije inshuti mwese mukurikira iradiyo ijwi ry'amerika perezida barack obama yabandanije urugendo arimo i nairobi muri kenya mu biganiro yagiraniye na mugenzi we wa kenya uhuru kenyatta bavuganye ko kenya na leta zunze ubumwe za amerika bafatanije urugamba rwo kurwaniriza hamwe wa murwi al shabab baraganiye kandi ku bijyanye no kurya ibiturire hamwe n'urudandaza rw'amasenge y'inzovu Ku ki- ku kibazo c'abarongorana bahuje ibitsina perezida obama yavuze ati nta muntu yari akwiye gukumirwa kubera ibijanye n'ibitsina ku vyerekeye ya nama global entrepreneurship yari kwirabiri nairobi nyene perezida obama yavuze ati kuzana imitahe muri afurika birafasha bamwe n'abandi gukura inzitizi zifatiye ku mibereho y'abantu bikima ikibanza kwihebura no gutotezanya ati mu myaka iza afurika itegezwa kuba bi- birwanirwa mu iterambere ry'isi yose kuri uyu munsi wa gatandatu indege z'indwano za Turkiya zaragize ibitero mu makambi y'abarwanyi ba wa murwi Islamic State muri Syria abasore barwanira hasi nabo baratera mu buraruko bwa Iraq ari abarwanyi ba wa muga- muga- PKK urwanya leta ya Turkiya ibyo bitero byari bigamije kwiyagurira akarere mu buraruko bwa Syria byotuma Turkiya ida- itazirategwa minisitiri wa mbere wa Turkiya Ahmed Davutoglu yamejeje ko ivyo bitero bizobandanya mu gihe cose bizoba bikenewe muri Yemen naho ingoma ya Arabie Saoudite nabo bafatanije mu rwanya ca kirobere c'abashite Houthi n'abafashanya bemeye guhagarika ingwano mu kiran- mu kiringo c'imisi itanu ibyo byasabye na perezida Abdurabu Mansur Hadi wa Yemen ariko ari mu buhungiro kugira ngo abagira neza bashobore gutanga imfashanyo irimo imiti ku basinzikanjwe- ku basinzikajwe n'ingwano iyo ngingo yo guharika ingwano ya- yotangura ku munsi wa mungu umunota umwe imbere ya saa sita y'ijoro ishyirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko abantu barenga ibihumbi bitatu n'amajana atandatu na mirongo ine bamaze guhitanwa n'ingwano muri aya mezi ane kandi benshi n'abasivile leta ya afghanistan iriteguye mu ndwi iza kugira ibiganiro by'amahoro na n'aba- n'abi- n'abi- n'abayirwanya b'abataliba ibyo biganiro bizobera muri pakisitani kandi bizaba bigamije guhagarika ingwano imaze imyaka cumi n'ine buzaba bubaye ubwa kabiri leta ya kabul ihuriye mu biganiro n'abataliba mu myaka cumi n'ine ingwano ihe- iheze itanguye kuri uyu munsi wa gatandatu abantu amajana munani bari baragerageza kujabuka ibahari mediterane nibo batwawe mu izinga rya sisire ku kivugo ca palerme aho ni mu micungararo y'ubutaliyano batabawe n'ubwato siyeme buri muri ca gikorwa co gutabara abantu bahunga baciye muri iyo nyanza abo bantu barimwo abana n'abagore bari bavuye cane cane muri sudani eritreya na siriya abandi bari kumwe nabo bajanywe i palazzo aha ni muri Sis- ni muri sisire nyene ku munsi wa kane abantu bashika mirongo ine baratwawe hafi y'inke- hafi y'inkengera za libiya ubwato bwabo bwibiye muri pakisitani havugwa imvura y'isegenya yateye umwuzurira abantu bashika ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo itanu bakaba bamaze gukorwa ko n'iyo segenya kuva itangura kugwa ku munsi wa mungu uwo mwuzurira kandi warasenyuye amazu amabarabara aracika n'ibiraro birabomoka igipolisi camenyesheje ko kuri uyu munsi wa gatandatu ibiziga mirongo ibi- na- mirongo ibiri na bine vyatowe bireremba ahmed kamar umuvugizi wa leta nawe avuga ko iyo mvura yahitanye imitumba ya rusansuma amajana na mirongo ibiri n'ibiri mu gisagara ca punjab ni- ni- n'iyindi mitumba amajana atatu na mirongo itanu mu gisagara ca paktonkwa muri kameruni havugwa ikibombe caturikijwe n'umwihevyi mu nzu mu nzu yo kumvirizamwo yo gutambiramwo kirahitana abantu bashika cumi abandi mirongo itandatu nabo barakomera barakomereka ivyo rero eh, vyabereye mu buraruko w'umuji maruwa uwo mu- muri uwo muji maruwa rero mukamenye yuko eh, mu minsi iheze abigeme babiri bari baturikije ikibombe aho bari ku munsi wa gatatu muri uyo muji nyene Eh, mukwi- mubandanye rero mudukwirikira mukwirikira ibiganiro vya vya radio ijwi rya Amerika mu kirundi eh, no mu kinyarwanda turabandanya mu- tukabatumirira rero ko mugwandanya mukwirikira ibiganiro vyacu iyindi nkuru tubafitiye nuko eh, kuri uyu munsi wa gatandatu abantu amajana umunani bariko baragereza kujabuka ibahari mediterane batwawe mu izinga rya sisire mu kivugo ca palerme batawe n'ubwato sieme muri ca gikorwa co gutabara abantu bahunga baciye muri iyo nyanza abo bantu barimwo abana n'abagore bari bavuye cane cane mu bihugu vya sudani eh, eritrea na siriya abandi bari kumwe bajanywe iporazo aha ni muri sisire nyene ku munsi wa kane abantu bane bari bat- batwawe hafi y'inkengera za libiya ubwato bwabo bwari bwibiye
arakoze cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo mwe mwese muduteze amatwi muri aka kanya turabaramukije kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi uyu munsi muri studio muri kumwe nanjye umuziranenge nicole mfatanyije na mugenzi wanjye ive nkuye mu rugi ikiganiro cyo kikaba kiyobowe na roger niyigena ive waramutse waramutse neza nicole meze neza nta kibazo reka twizere ko n'abakunzi bacu hirya no hino bameze neza mbona ibiti by'inganzamarumbu ngera urenga hamwe ritarenga nti mama wambyaye nakwiturikiye yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM iyo havuzwa abakozi kenshi humvikana abakora bahembwa ndetse n'abikorera ni ukuvuga abihangiye imirimo uri muri ibi byiciro byombi ntabarizwa mu mubare w'abatagira akazi cyangwa abashomeri mu gitabo cyanditswe na gesa anthony cyitwa success in economics asobanura umushomeri nk'umuntu uri mu myaka yo gukora ufite ubushake n'ubushobozi akabura aho akora gusa bamwe mu bahinzi uzasanga biyita abashomeri ese ibi ntibyaba ari ukwibeshya ko ubuhinzi atari umwuga mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kurebera hamwe ku ngingo ivuga ko urubyiruko ruhaye agaciro ubuhinzi byagabanya umubare w'abashomeri turarebera hamwe kandi ishusho y'uko ubuhinzi buhagaze mu rwanda tunumve icyo abashinzwe ubuhinzi babivugaho ese haba hari ababashije kwiteza imbere binyuze mu buhinzi ese urubyiruko rutandukanye rutekereza iki kuri iyi ngingo ni nako kandi tubararikira gukurikirana ikinamico nyiramubande mugiye kuzajya muyikurikira mu minsi ya vuba muri iki kiganiro wagize ngo uko urugendo rwagenda ndabona aho mbihera ngurugendo none se akasa agafuka ntukareba utangiye kwiriza se kandi reka nkubwire ukuntu wenda wari warambujije ngo sinzajye mbika ku nguti ntubwire ko ntubwire ko y'amafaranga ikinamico y'uruhererekane nyiramubande ni hagati y'abaturage b'inkambi ya rwejuru na santire ya ruhiza mwicikwa n'aba bakinnyi b'imena nkahabana mbabazi gatsimbanyi ndetse n'abandi ese ibibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute kandi aza no mu rugo
urumva se yavangura mu guhana iyi imvura iguye ntiyagira bose mwicikwa n'iyi kinamico nyiramubande nyiramubande nyiramubande kinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
namwe mudukurikiye kandi mushobora kuduha ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro mwakoreza ubutumwa kuri zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe ndetse na zeru karindwi kabiri kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu kandi ushobora kutwandikira kuri peji yacu ya facebook ariyo ejo yuth eco cyangwa ukaba watwandikira kuri imeri yacu ariyo ejo yuth eco arobazi gmail com ikaze muri iki kiganiro
kukwimakaia augomba ndipise ndimo ndashaka umugati bebi bebiyo sukukwimakaia augomba ndipise ndimo ndashaka umugati Eh, oyo
eyo ni mico the best nkora afrobeat original nkurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru stain touch
mu gutangira iki kiganiro reka duhere ku cyegeranyo bagenzi bacu uwizeye karen dukoreye ku buhinzi mu rwanda si ibyo gusa muri icyo cyegeranyo tuza no gusangamo ijwi rya rafael rurangwa ni umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda
umwuga w'ubuhinzi ukorwa kugira ngo utunge bene wo ndetse n'abaturage muri rusange gusa uyu mwuga ngo usaba imbaraga n'ubwenge kugira ngo ube umwe mu mirimo yazamura iterambere uretse gahunda z'ikoranabuhanga ndetse no guhanga udushya urubyiruko rurakangurirwa gukora ubuhinzi bw'icyitegererezo ibi byatangajwe na minisitiri w'urubyiruko ikoranabuhanga ndetse n'isakazabumenyi jean philbert nsengimana ubwo hamurikwaga gahunda yiswe farming school ku itariki cumi n'ebyiri z'ukwa kabiri bibiri na cumi na gatanu hagamijwe gukangurira urubyiruko kwitabira ubuhinzi bukoranye ikoranabuhanga ndetse bw'umwuga ibi kandi ngo bikaba byitezweho gufasha kugabanya umubare wa shomeri mu rubyiruko rugize umubare munini w'abatuye igihugu ndetse runagize umubare munini w'abatuye mu bice by'icyaro ari nabyo bikorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi dore ko imibare y'ibarura rusange ryo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri byagaragaje ko abashomeri bose bangana na gatatu n'ibice bine ku ijana by'abaturarwanda cumi na kabiri n'igice kimwe barangije amashuri yisumbuye na za kaminuza kandi biganje mu mijyi kurusha mu cyaro urubyiruko rushomeri rwo mu cyaro ni kane n'igice kimwe ku ijana naho karindwi n'ibice birindwi ku ijana ni ababa mu mijyi kandi usanga benshi muri aba badashaka kugana umwuga w'ubuhinzi nyamara ubuhinzi bwa kabonwe nk'ubwinjiza amafaranga no ku bafite ibindi bakora bikaba byanagabanya ubushomeri mu rubyiruko ibi biremezwa na rafael rurangwa ushinzwe igenamigambi muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda
byagabanya ubushomeri muri gahunda zo gusapotinga ubuhinzi hari porogaramu yo gucuruza inyongeramusaruro ntabwo uzashaka abandi batari urubyiruko kugira ngo babe babikora iyo gahunda kugira ngo ishoboke urubyiruko rugomba kurugiramo uruhare ariko noneho ni nuko babona amafaranga yo kugira ngo ashobore kuba yatuma bajya kurangura kugira ngo bashobore gucuruza za nyongeramusaruro minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko kandi urubyiruko rwize hari ibikorwa rushobora gukora bifasha ubuhinzi kabone n'ubwo bitaba ubuhinzi nyirizina
hari opotuniti nyinshi urubyiruko rwize cyane cyane mu by'ubuhinzi ni uko rushobora gukora imishinga abaturage bagira ikibazo cyo kugira imishinga bageza mu bigo bishobora kuba byatanga amafaranga yanditse neza ahangaha urubyiruko rwose ruri muri bamwe bashobora kuba bafasha abaturage umuturage aba afite ibitekerezo ariko kugira ngo abishyire hamwe neza abyandike nka bizinesi purane kugira ngo bashobore kuba yabona amafaranga biba bisaba bwa buhanga adafite ijanisha rituruka muri ACV3 enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages mu magambo y'igifaransa rigaragaza ko umubare w'abiyemeje gukora umwuga w'ubuhinzi ari mirongo irindwi na kabiri ku ijana muri rusange naho urubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'ine na mirongo itatu n'itanu ni mirongo itandatu na barindwi ku ijana gusa ngo kubwo gufasha ubuhinzi bw'umwuga ngo hari imibare iteganijwe turakomeza na rafael tugomba byibuze kuba twageze mu bihumbi makumyabiri abari munsi ya mirongo itanu ku ijana aribo bari mu buhinzi ubuhinzi bukozwe gihanga buteza imbere nyirabwo muzarebe mu bihugu byateye imbere uko babukora baba bake beza n'ahangaha niho turiho tugana turashaka kugira ngo tugabanye habe bake beza banishyize hamwe kugira ngo bashobore kuba bajya no ku masoko biboroheye kugira ngo bwa buhinzi bwa gakondo tuvemo tujya mu buhinzi bwungura ubugannye ese ukimara kumva iyi nkuru ubona ubuhinzi bwagabanya ubushomeri mu rubyiruko
barakoze cyane bagenzi bacu muri iki cyegeranyo ese ive wowe ubona umwuga w'ubuhinzi ari umwuga wateza urubyiruko imbere niko byaba byiza nkusubije inyuma gusa ndagusubiza muri iki kiganiro ntabwo ngenda ntagusubije sawa ndategereje reka dukomeze ikiganiro twumve hano mugenzi wacu ariya tetagwiza na david hitimana baganiriye n'urubyiruko rutandukanye rwo mu karere ka ngororero ndetse no mu mujyi wa kigali badukusanyirije ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ngingo reka twumve icyo babitekerezaho birashoboka cyane yuko n'imirimo guhinga ihari ariko ikibazo ntabwo babyitaho ni ukuvuga ngo bo baba bashaka ibintu bihita bizamura amafaranga bak- bakayabona vuba ako kanya byihuse ariko bavuga bati ninjya guhinga wenda nkahingamo imyumbati izamara wenda wenda nk'umwaka itarera cyane nimpinga urutoki bizakura hashize igihe kinini bigatuma noneho avuga ati ibi kabyihorera wowe gushaka ubundi buryo nashakisha ku rundi ruhande nicyo gituma bigwepa birashoboka cyane kubera ko ushobora kugabanya muri kwa kugenda gukora cya gikorwa nyine cyo kugira ngo bahinge bakaronka ya mafaranga abandi nabo bakagenda bakajya kugurisha ya mafaranga ari kugenda akwirakwira hose ugasanga ko bwa bushomeri bugiye bugabanuka birashoboka bitewe n'ubutaka umuntu yaba afite yabuhinga kandi akabubyaza umusaruro awuteyemo imbuto igenewe ubwo butaka ku buryo bwaba nk'igihingwa cyiza umwuga w'ubuhinzi ushobora kuzamura u rwanda ariko twabonye nk'imbuto nk'ikibazo ibi- imyaka twe duhinga inaha ngaha ntabwo yazamura umuntu ibijumba n'imyumbati biba bifite amafaranga makeya nk'ubu ngubu tu- wenda tubonye imbuto y'ibijumba biriya iriya migozi ivamo amandazi ibyo bishobora duteza imbere cyangwa tugahinga icyayi birashoboka kubera ko yuko aho kuba amasaha nyine ikibazo dufite ni ikibazo cy'amasambu buriya nyine amasambu yo ntabwo aboneka ariko birashoboka bitabiye gukora umwuga w'ubuhinzi ariko bagahinga ibintu bifite akamaro mbese bakareka ibidafite akamaro umwuga w'ubuhinzi wabateza imbere bakareka kuzerera ntabwo waza ntabwo wagabanyuka kubera aho guhinga ntahahari babwitabiriye kugira ngo aba- abashomeri bagabanyuka guhinga burya nabyo ni byiza ukuntu ari byiza umuntu ahinga utubuto utwo ari two twose noneho rero ubwo ngubwo iyo baduhinze gutyo barushaho kuva mu bushomeri nk'ubu wakwezi inyanya inyanya zifite amafaranga ikintu cyose imbuto izo arizo zose zigira amafaranga ubwo rero babikoze gutyo ubushomeri bwashira babigabanya bahinze udutomati bakiharika n'izi za pavuro babasha gutera imbere igihe bakiri mu bushomeri bakabona agafaranga bakabona umwambaro bagakomeza ubuzima igihe bakiri mu bushomeri batarabona uburyo bakomeza amashuri bakishyira hamwe bagashakisha u- imirima bakoze agakoperative bagahinga imbuto zijyanye za kijyambere zijyanye n'ubuhinzi bugezweho bityo bigatuma babona isoko ry'ibyo bahinze ubushomeri bukagabanuka ibyo ndabyemera cyane umwuga w'ubuhinzi wagabanya umubare munini w'abashomeri kubera ko akenshi na kenshi ari no kwiteza imbere ushobora gufata nk'umushinga ugahinga ese ukaba wahinga nk'ibirayi ariko ubu utuye mu nce zihinga ibirayi wangiza ibirayi wabihinga ukabikorera ukabigira neza ukaba wabijyana ku isoko ukabonamo amafaranga amafaranga akagushyirira- akakugirira akamaro none se nk'ubungubu eh, uhinze ugasarura nka nka toni kandi tuvuge nk'ikiro kimwe kigura nk'amafaranga magana magana atanu ubwo se toni yaba irimo amafaranga angahe harimo amafaranga mu menshi yaguteza imbere ariko ubikoze nyine kijyambere kandi ukabiha n'agaciro ubwo buhinzi bukora
barakoze cyane bagenzi bacu ariya tetagwiza afatanyije na hitimana david kuri ibyo bitekerezo badukusanyirije reka tubone aho dufata kano kanya gato turuhuke maze iyi ndirimbo ya urban boys soroma nsorome ibanezeze
sira mu gitebo utahe sira mu gitebo utahe sira mu gitebo utahe sira mu gitebo utahe na na na uwinga ishari ugasarura ishavu inabi yawe niwo mugisha wanjye uba munyanga niwo mugisha wanjye niwo mugisha wanjye imivumo mvuma n'ukuri ifata wowe wibwa umwanya Oh, na na na na na na na na ukabura na bijya wari ufite reka igicari uhinge wenda n'ejo nawe uzeza umurima wawe ni munini kujya urenga imbibi reka igicari uhinge wenda n'ejo nawe uzeza sira mu giti
kamunejeje cyane Ya, nawe ariko nabonaga ari sawa niko namwe bakunzi bacu reka twizere ko ino ndirimbo yabanyejeje naho radiyo n'ijwi rya amerika ikiganiro ni ejo iryavuzwe riratashye
wagize ngo uko urugendo rwagenda ndabona aho mbihera ngurugendo none se akasa agafuka ntukareba utangiye kwiriza se kandi bimeze reka gute nkubwire ukuntu wenda wari warambujije ngo sinzajye mbika ku ngutiya No- no- oh, oh, ntubwire ko ntubwire ko y'amafaranga ikinamico y'uruhererekane nyiramubande ni hagati y'abaturage b'inkambi ya rwejuru na santire ya ruhiza mwicikwa n'aba bakinnyi b'imena nkahabana mbabazi gatsimbanyi ndetse ndetse n'abandi n'abandi ese ibibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute kandi aza no mu rugo
urumva se yavangura mu guhana iyi imvura iguye anyagira bose mwicikwa n'iyi kinamico nyiramubande nyiramubande nyiramubande kinamico nyiramubande mu kiganiro ejo umusibone ejo ejo bundi ikabageraho dukomeresha ikiganiro kuri umwe mu bari wahisemo gukora umwuga w'ubuhinzi ni mu nkuru ya mizero kirispe na antoine roger dushimimana
umurima w'uyu muhinzikazi uherereye nko mu birometero makumyabiri na bibiri uturutse muri gare ya ruhango aho ni mu kagari ka kareba umudugudu wa kavumu uyu mukobwa yatangiye guhinga afite imyaka makumyabiri ubu hashize imyaka cumi n'umunani abikora nk'umwuga Ah, muratangira mwibwira abadukurikiye ese mwitwa ya murage esperance kugira ngo atere imbuto byaterwaga n'uburyo umurima wabaga ungana hakabaho igihe yemeraga gukodesha indi mirima ku mafaranga ibihumbi bitanu kugira ngo abashe kubona uko azasagurira amasoko ibyo byose akabikora wenyine byaba guhinga kubagara ndetse no gusarura espera umuntu ashobora kwibaza uti ese icyo gihe yabikoraga gute tunyuriremo muri make nakodeshaga umurima cyangwa se mu rugo iwacu bakampa nk'umurima wo guhinga nkagenda nkatabira ngahinga imyumbati ubundi imyumbati nkayisanzamo ibishyimbo ubwo byakwera ibishyimbo nkabisarura nkasubira inyuma nkongera nkabagara ya myumbati umwaka n'igice washira nkasarura nkatangira bushya guhinga igihe cyanjye cyaba kirangiye nk'aho nakodesheje nkakuramo nkabaha andi mafaranga cyangwa se nka- nkatanga umurima w'abandi tuganira na esperance yamuragiye ubona ari umukobwa utuje bigaragara ko agira amagambo make yambaye umupira utukura n'ijipo yirabura ubu tugeze muri butike akesha umusaruro yakuye mu buhinzi gusa nibwo agitangira gucuruza ese gucuruza no guhinga ubifatanya gute mu gitondo njya njya mu kazi nimugoroba nkaba ariho nkingura Ah, noneho komeza udusangize imbogamizi uhura nazo mu mwuga wawe
umuntu akora nk'ubu mu gihe cyo guhinga cy'ubu ngubu umuntu asigaye abi- abikora ari- ari nko gushakisha kubera iki igihe gisigaye ari kibi hari igihe duhinga imyaka ntiyera imvura ikaba nkeya ubwo rero ugasanga ibyo aho wahinze n'ibyo wakoze birarumbye Esperance ahinga imbuto zitandukanye z'ibishyimbo harimo ibyitwa shyushya bizwi nk'ibinyarwanda dore ko iyo yahiriwe yahinze neza ashobora kunguka amafaranga arenga ibihumbi ijana ku gihembwe agisarura yihutira gushakira amasoko umusaruro we mu masoko rusange agurisha ikiro cy'ibishyimbo hagati y'amafaranga magana abiri mirongo itanu na magana abiri mirongo inani hanyuma ibisigaye akabijyana muri butike ye mu ijwi rituje Esperance aragira iti hari nk'igihe nk'uko mbisarura ntarayakenera kubigurisha bitewe n'igikorwa nshaka kubi- kuyakoresha wenda nkaba mbibitse hakaba n'igihe rero mpita mbi- mbigurisha kugira ngo ninjire mu- mu kindi gikorwa mba nkeneye butike ya esperance irimo ibicuruzwa byinshi gusa ibyiganjemo ni amoko y'inzoga atandukanye ndabona abagabo bane bicaye bari gukanda amazi ndetse n'abakiriya barinjira umwe kuri umwe ese mm, nkamwe nk'abaturanyi b'uyu muhinzikazi esperance mubona mute umwuga we wo guhinga reka duhere kuri gatege shalom mbere yakoraga ibintu byo guhinga gusa atangira guhinga bimuviriyemo gucuruza kandi no gucuruza akabifatanya no guhinga nitwa mukashyaka filomene ubuhinzi bwe mbona hari ikintu bwiyongeraho kuko iyo yabashije guhinga akeza tubona aho duhahira hafi kandi ubona yuko no mu bikorwa bye bigenda byiyongerera Esperance y'imyaka mirongo itatu n'umunani avuga ko atakwigera areka umwuga w'ubuhinzi bitewe n'uko ari wo umutunzi bityo arakangurira urubyiruko guha agaciro umurimo uwo ari wo wose upfa kuba utabangamiye abantu ahubwo waguteza imbere
nicole karame nazirikanye ikibazo cyawe ubu noneho nagusubiza ngira nti umwuga w'ubuhinzi wateza imbere urubyiruko bigatuma umubare munini w'abashomeri ugabanyuka aha nanjye ndumva amasomo yamfashe ndi kwemeranya nawe muri aka kanya nikore dukomeza ndabona umwanya twahariye abakunzi bacu ugeze dore ko shyaka maurice na nadine w'amahoro bageze hano muri sitidiyo Mwaramutse. murakoze kuduha ikaze muri sitidiyo ah, nk'uko abakunzi bacu bamaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twabahariye wo gusoma ubutumwa bwabo ubutumwa bw'uyu munsi bugiye kwiganzamo ubwavuye mu kiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize aho cyavugaga ku kamaro ko kwizigamira ku rubyiruko uburyo bwabateza imbere muri ndabona ufite ubutumwa bwinshi imbere yawe ese twaba tugiye guhera ku buhe urakoze cyane nadi ubutumwa bw'uyu munsi tubuhereye ku bwa ndayisenga werarise uri mu karere ka huye mu butumwa bwe yavuze ko kwizigamira ari ingenzi mu buzima bwa muntu yongeraho ko ari ingenzi cyane cyane ku rubyiruko kuko birufasha gutegura ejo hazaza dukomereje ku butumwa bw'uwamahoro grace uri mu karere ka gasabo mu butumwa bwe yavuze ko kwizigamira ari ngombwa ku rubyiruko ngo kuko byabafasha gukora imishinga yabateza imbere mu gihe kizaza reka ubutumwa bwacu bwa none tubukomereze ku bwa marike uri mu karere ka muhanga yavuze ko kwizigamira ari inkingi y'ingoboka kuko iyo utewe n'ibibazo uba witeguye ukabasha guhangana nabyo naho david mizero uri mu karere ka ruhango nawe yunze mu rya marike ati kwizigamira bibaye umuco byaba byiza kuko biragoboka mu gihe cy'amanzanganya dusoreje ku butumwa bwa etienne uri mu karere ka bugesera ho mu ntara y'iburasirazuba yagize ati icyo nabwira urubyiruko ni uko kwizigamira atari iby'abafite imishahara minini gusa yongera ko iyo ejo hawe utahazigamiye haba ari naho nadi reka ubutumwa bwa none tubusubikire aha urakoze cyane Maurice gusa nanone reka dushimire mwe mwese mudahwema kuduhamagara cyangwa kutwandikira muduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro turabashimiye cyane mbere yo gusoza rero reka mbibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu mushobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani umunani gatanu gatanu kane gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri na kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu naho imeri ni ejo yuti eko mu magambo afatanye arubazi gmail akadomo komu ndetse namwe mukoresha facebook mwajya ahandikirwa ubutumwa mukaduhamo ibitekerezo aho mwakwandikamo ijambo ejo youth echo ubundi ukadukurikira ndetse ukadusangiza n'ibyo bitekerezo byawe naho uramutse ushaka gukurikirana ibiganiro bya ejo byatambutse hari ukundi kuntu wabyumva ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo yuth echo akadomo oruge mwakoze kubana natwe turabifuriza umunsi mwiza
barakoze cyane Maurice na nadine reka tubabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi tugihiniye ahangaha tubibutse ko twarebeye hamwe uko ishusho y'ubuhinzi ihagaze mu rwanda mwumvishe kandi urugero rw'ababashije kwiteza imbere binyuze mu buhinzi urubyiruko narwo ntirwatanzwe rwagize icyo rubivugaho ufite igitekerezo inama icyifuzo twohererezwe ubutumwa bugufi cyangwa uhamagare kuri nimero zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri na kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu naho kuri facebook watubona wanditse ijambo ejo youth echo hanyuma ukajya ahandikirwa ubutumwa ukaduha igitekerezo cyawe naho imeri yacu ni ejo youth echo at gmail dot com ikiganiro n'aha tugisoreje dushimira mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro tukabonaho no kubararikira kuzakurikirana ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha ni ku isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza isaa kumi n'ebyiri ku isaha ya mu gitondo mukomeze kunogerwa na gahunda radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye iki ni ikiganiro ejo cyari kiyobowe na hoje niyigena imana ibarinde muri studio mwari kumwe nanjye umuziranenge nicole mfatanyije na mugenzi wanjye ntuye mu rugeyo ivi
Yonde Maria, Mama na Ezomo Santo. Ave Maria.
Hallelujah. Mayo matame matikele bote.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo reka tubareke mugikurikira
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington ni etienne karekezi inteko ishinga amategeko y'u rwanda imitwe yombi abadepite n'abasenateri imaze iminsi mike itangiye kwegera abaturage ngo ibabaze icyo batekereza ku mpaka zo guhindura itegeko nshinga u rwanda rugenderaho itegeko nshinga abanyarwanda batoye muri bibiri na gatatu riteganya ko ubaye perezida w'u rwanda agomba kuyobora manda ebyiri z'imyaka irindwi buri manda bidasubirwaho ibyo bivuze ko perezida uriho mu rwanda ubu bwana paul kagame yagombye kurangiza manda ze zombi ebyiri mu myaka ibiri iri imbere impaka nyinshi ziri mu gihugu no hanze yacyo hagati y'abanyarwanda zigaruka cyane ku kibazo cyo kumenya niba iryo tegeko nshinga rigomba guhinduka cyangwa se niba rigomba kuguma uko riri ubu tumaze iminsi mu biganiro byacu dutumira abanyarwanda b'ingeri zinyuranye abanyarwanda bari mu mashyaka ya politiki anyuranye bakatugezaho ibitekerezo n'ibyiyumviro binyuranye birumvikana mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye abanyarwanda turahera mu rwanda abo natumiye ndagira ngo babanze kutwibwira Eh, nitwa felicien nitwa habimana alfred nkaba ndi nyamagabe mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo Eh, ndabasuje mwembi felicien na habimana alfred Eh, mwembi muri imbere mu gihugu hashize iminsi mike abagize inteko abadepite n'abasenateri batangiye kwegera abanyarwanda kugira ngo baganire ku kibazo cy'itegeko nshinga mguhereho felicien abagize inteko bari bakugeraho oya ntabwo barangira ntibarakugeraho ko wumvise ko hari aho bageze hafi y'aho utuye oya hafi yaho niwe ntaho ndababonye ntaho numvise bageze ntaho urabibona turagarukaho mu kanya hanyuma alfred habimana wowe hafi y'aho utuye aho i nyamagabe abagize inteko bari bakugeraho ntabwo barangeraho ariko bazaza kwa mu bihe bizaza bari mu nzira yo kuzaza bari mu nzira zo kuza n'ubundi bavuze ko bazakomeza ibikorwa byabo byo kwegera abanyarwanda kugeza mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani noneho se alfred habimana icyemezo cy'inteko kugira ngo yegere abanyarwanda iganire nabo ku bijyanye n'itegeko nshinga niba ryahinduka cyangwa se ritahindurwa wowe ucyakira ute rero uko mbyakira ntemeranywa ni- n'intumwa za rubanda aribo twita abadepite impamvu ntemeranywa nabo ni uko hari umu- uwitwa ngo ni umucamanza yahindutse umuburanyi mbere yo kwegera abaturage bo barabanje bajya mu nteko ishinga amategeko bemeza yuko nabo babona yuko itegeko nshinga ryahinduka bafata umwanzuro mbere y'uko begera abaturage ikindi kandi mbona yuko kugira ngo itegeko nshinga rihinduke ni uko ubwe nyakubahwa perezida wa repubulika ariwe watanga uburenganzira akemerera abanyarwanda niba bamu- ko bamushaka akabe- akabemera yuko azongera kuyobora indi manda igihe cyose bazabishaka uragira uti inteko iyo itabanza kuvuga aho ihagaze mbere yo kujya mu banyarwanda bari kubanza bakajya mu banyarwanda noneho bakabona kuvuga nabo aho bahagaze kubera ni nk'aho ari abacamanza bari kubanza kuburanisha ibyo bumvishije bo babanje baca urubanza mbere y'igihe ubwo no kuva n'abanyarwanda bose bahise bajya mu ruhande rwo rw'aba felicien nawe iki kibazo cyo kuba cyo kuba inteko ishinga amategeko yahindutse itegeko nshinga ni ikibazo umaze iminsi ukurikirana kuba abagize inteko bakwegera abaturage bakaganira ku buryo bwisanzuye ubyakira ute niyo mbona ubundi biriya bitagombye kubaho kuko igihe cyo gutora ntabwo kiragera nta n'impamvu rero n'imwe yagombye kubaho yo kuvuga ngo ntibahindure itegeko nshinga bagomba gutegereza manda ikarangira nk'uko n'ubundi manda ebyiri arizo yari yiyamamarije noneho zarangira hakabona kujyaho gahunda yindi y'abandi banyapolitiki nabo bakeneye kwiyamamaza mbabaze nanone mwembi nguhereyeho wowe alfred habimana abanyarwanda bagera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bandikiye inteko bayisaba ko yasuzuma ibijyanye no guhindura itegeko nshinga hari abagiye bavuga ko bashyizweho igitsure hari abavuze ko bandikiwe hari abavuze ko barihiwe ingendo z'imodoka n'amahoteli yo kuraramo wowe hari umuntu aho utuye cyangwa se aho ukorera wakugezeho akubwira ati itabire iyi gahunda ibyo birahari cyane abayobozi b'imidugudu bazanaga amafishi yuzu- yanditseho hejuru ngo amazina yombi umukono wa nyirayo na nomero z'irangamuntu na nomero za telefoni utakabyuzuza utabyuzuza nyine ukaba ubaye umwanzi nta kintu wabaza muri uwo mudugudu ariko ku bwanjye nta muntu wigeze angeraho warabyumvise ni amabwire Ah, njye narabibonaga kubera buriya aho umuntu aba agiye atuye hari ukuntu aba agenda we adahura n'inzego z'ubuyobozi bitewe no kwikorera ku giti cye bikaba bituma batabasha kumugeraho no gukora mu tundi tugari tuba duturanye n'imirenge uba urimo hanyuma felicien wowe hari umuntu wakugezeho cyangwa se igitekerezo cy'abanyarwanda bagize ku giti cyabo cy'uko bakwandikira inteko wowe hari uwari kwibiye ngo akubwire ati nawe uzacyitabire yewe umuntu yangezeho turangije umuganda noneho aka- bakajya bagenda banyura mu bantu ati iki itegeko nshinga rihinduka noneho nibwo buryo bagiye bagera ahanini mu baturage aho n'arindi ubwo rero umuturage kubera ibintu by'ubwo bwo kuvuga ati "Nimba- nimvuga ko abyemera biragaragara nabi noneho akemera akiyandika bakamwandika ukavuga se ko uwo wabikoze yabikoze atari ku bushake ubikoze yabikoraga ntabwo uburinzi ntabwo byabaga ari ubushake kuko byabaga bigaragara hari inama y- y'abaturage bose harimo noneho n'abayobozi ba- ba- b'imidugudu n'abahagarariye fpr mu mu midugudu ugasanga rero atari ubushake mbabaze mwe mbere yo kwanzura abagize inteko bashobora kuzabageraho mu bihe bya hafi mu minsi ya hafi bababaze icyo mutekereza ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga nguhereyeho felicien inteko abagize inteko uzababwira iki mu by'ukuri yewe nibaramuka bangezeho nzababwira ko kuvuga ngo bahindure itegeko nshinga bitagombye kubaho kubera ko niba manda ari ebyiri zagombye gutegereza zikarangira noneho zarangira hakongera kwiyamamaza hakurikijwe ko hari abandi bantu bagombye kwiyamamaza baba bari babishaka hari amashyaka ya politiki ahari mu byifuzo byatanzwe mu nteko niba bibuka neza felicien ni uko abanyarwanda navuze umubare miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi basabye ko ingingo y'ijana n'imwe yahindurwa perezida w'u rwanda uriho paul kagame akabona uburenganzira bwo kongera kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu hari n'abagize bati niwe mu perezida wenyine u rwanda rwahita muri iki gihe ubivugaho iki icyo bivugaho ni uko ubu ngubu kuvuga ko ariwe perezida w'u rwanda ntabwo nahakana ko atari perezida w'u rwanda ubu ngubu ariko ni ukuvuga ko niba yiyama- yaratanze gahunda akavuga ati ngewe nzakora manda ebyiri ubwo ni ukuvuga ko n'ubundi yabonaga ko hari abandi nabo bakeneye kuyobora bagombye kuyobora ubwo rero yewe nkurikije aho igihugu kigeze na demokarasi iriho ubu ngubu manda ebyiri umuntu yagombye kujya azitegeka yara- ubundi akiyicarira akaba umu- umu- perezida w'icyubahiro akajya agira inama ahubwo abandi bamusimbuye ndagushimiye cyane felicien nkugezeho wowe aho alfred habimana i- iki kibazo cy'uko hari abanyarwanda bifuza ko perezida paul kagame yazakomeza kuyobora u rwanda nyuma ya bibiri na cumi na karindwi wowe ucyakira ute yuko nyakira mbona yuko perezida kagame uko ashaka ama- yiyamamarije manda ebyiri zose akaziyobora neza iya mbere yayoboye neza barongera muri manda ya kabiri bamuhundagazaho amajwi ya kabiri yayiyoboye nayo neza yabona yuko yajya ya- yareka abandi bakayobora dore ko yuko iyo umuntu yize ubwubatsi noneho akegera umuntu w'umwubatsi baka- akajya yubaka inzu areba akubaka iya mbere n'iya kabiri aba abona yuko nawe iyo ya gatatu ya- yamutuma akagenda akayubaka noneho akazajya akamuba hafi akayubaka neza ndabona yuko perezida ubwe ya- yaruhuka aka- hakajyaho undi noneho akazajya amwerekera uburyo ayobora kandi ibitekerezo ndabona yuko byazagira umusaruro kurushaho Igihe- kandi tukaba tukimufite mu gihugu tunamureba akajya mu myanya y'i- y'ibyubahiro by'abandi baperezida akamera nka ba nelson Man- mandela bo muri afurika y'epfo ndagushimiye cyane ndabashimiye mwembi alfred habimana na felicien ku bitekerezo muduhaye
ihe rero ushaka bwa ndakubwira we kutazi kurasisha inkoko uzogenda iri inyuma yanjye ukoresha ubuhiri n'aka gafundo Eh, we kutogema n'uri kure cyumva bose ndabigenza gute nyigisha nakewe kurasa
ibyo ntibikigabane bandi umva imawe nawe we numva ko tu- ko twitegurira ingwara
n'ingwano none Wa- yewe bana yanjye naramye ngo nze mbone iki mu ngwano yo mu mirongo itandatu na gatanu nabuze ababyeyi none njya ndaheba ishuri nza kubaka hataragera mu mirongo irindwi na kabiri naho ingwano imfakaza ntaranaganduka hirya yaje mu ngwano yo mirongo icyenda na gatatu naho murazi ko abo muvukana bose babacishije ku buhoro reka natwe tugwane mbere tubahure raba namwe mwompojeje amarire bane banje byarabananiye kuzana abagore ngo ndonka kuzukura tabagore none mubwira musubire gukwega ingwano g'abane banje Ah, mbega jewe mushaka nzokwicwe n'agahinda abe ntumva ko twirwanya noneho ubona munshakira amahoro nzowapfa kanu tuguhagama ahubwo reka na mwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanya kukurwanira nta na rimwe bane banje amahoro azigera azanwa n'ingwano Hmm? subiza ibyo bigwanisha uwabibahaye aha niho muzoba mungwanira
imyo nkohoka bwa bane nige bane.
kurasa erega mawe arashaje ntazi n'ibyo abonye nabyaziga mwana mbese numvise ngo mukurasa bakwega ngaho yo
mbega ndashimawe yo urabona ingano urashimwa gakibutura yabwe arapfuye bawe arapfuye rege bawe arapfuye arapfuye bawe
barundi barundi kazi twirinde ingendo dusubiza mu ntambara ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi abakomeje kutwumva mbibutse ko ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc turakomeza twegera abanyarwanda bandi nabo batubwire icyo batekereza kuri iki kibazo Eh, nitwa muhire emmanuel Eh, nkaba ntuye hano mu mujyi wa kigali ariko mbere yahoze ari kigali ngari aho bita i gahanga E, ndagusubije cyane e, muhire e, emmanuel kandi kaza kuri ijwi ry'amerika urakomeye yewe na- nta muntu ugikomeye ntawe ugikomeye kubera iki ibihe turimo se wakomera ute bwana karekezi ni ukugerageza twatumiye kandi mu kiganiro cy'uyu munsi twandizuye jacques abandi bo mu karere ka nyamagabe ubu ngubu ni kuri ati E, ndagusubije jacques ndizihiwe umeze neza ndaho nakomeye uyu munsi turaganira ku kibazo cyangwa se ku mpaka zatangiwe mu rwanda cyo z'uko abanyarwanda batekereza kurushaho ku bijyanye no guhindura cyangwa se kudahindura itegeko nshinga u rwanda rugenderaho wowe ubu buryo ubwakira ute ega biriya kubyakira eh, bwana karekezi ni ibibazo kubera ko eh, mubona ibintu abanyarwanda twanyuzemo ariko ibyo turimo kugeza ubu ni nka bya bindi bita akazungu ni uko wenda utabaye mu rwanda igihe kirekire nka ko hakunda umuntu aba ari inyuma y'urukuta akajya abwira abantu ngo mutere abantu amabuye Biriya ni- ni ibintu eh, umuntu umwe ku giti cye yitekerereza akabishyira mu bandi abanyarwanda bakaza baravuga ngo twarashutswe ni ibintu kuko uhamagaye umunyarwanda ukamubwira uti itegeko nshinga iyi- iyi ingingo y'ijana na rimwe ivuga iki nanjye ubwanjye sinakubwira detaye zibirimo ariko abandi bariya bavuga bati harimo iki nta na kimwe bazi ariko u rwanda ndaruzi muhire narubayemo igihe kinini cyane kandi ndarukurikira cyane ndaruzi ntacyo reka njye no kuri jacques ndizihiwe wowe abagize inteko ari abadepite cyangwa se abasenateri batangiye kwegera abanyarwanda bari bakugeraho umurenge nkuyemo ntibari bahagera ariko ndateganya ko bazahagera bazahagira ubutumwa se bafitiye n'ubuhe ko bifuza kumva icyo abanyarwanda batekereza ku ki- kuri kiriya kibazo cy'itegeko nshinga by'ukuri mbona bariya badepite n'abasenateri mbona ari nko gutera indirimbo bakanayikiriza kubera iki kuko iyo urebye u rwanda aho rugeze ubu bemera ko abadepite n'abasenateri ari inkomamutsi kuko bemera ko perezida ari we uba imbere kandi arabarangaza imbere aramutse aramutse avuyeho rero imbehe zabo bakeka ko zahita ziramo ariko abadepite batowe n'abaturage nibo bahagarariye bareba inyungu z'abaturage abadepite ntabwo batorwa n'abaturage kuko iyo utoye ishyaka ubundi bagakwiye kujya bagira umuntu akiyamamaza ku giti cye nta mpamvu yo gutora ishyaka urugendo ryirebere ibifata uko byi- byiboneye kuko abaturage ntabwo aribo batora abadepite batora ishyaka batora ishyaka ndabizi ariko bagatora ishyaka ishyaka ryatanze gahunda zaryo bikavuga ko abadepite rizatanga bazahagarara inyungu z'abaturage babatuye ibyo rero ntabwo abaturage baba babyemera ubundi abaturage bashima iyo umuntu bamwitoreye bakamubona imbonankubone ku giti cye wowe eh, jacques ndizi uragira u- u- ndumva uwa- uganisha ku kibazo cy'uko uburyo abadepite batorwa byahindurwa kurusha uko bihagaze ubu byahindurwa rwose bwana karekezi icyo ni ikindi kibazo tuzagarukaho mu biganiro byacu biri imbere ariko nkugarutseho umuhire bariya abanyarwanda miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi basabye inteko ko yahinda itegeko nshinga mwebwe bahurije ku ngingo ikomeye y'uko perezida w'u rwanda uriho ubu ariwe basanga yakomeza kuyobora u rwanda manda iriho ubu irangiye mu myaka ibiri iri imbere mwe mubyakira mute biriya nta kubyakira kuko bi- ibintu biri ikinamico kubyakira biterwa n'uwayiteguye reka mbabwire nk'umu- nk'umuntu uyobora miliyoni cumi n'ebyiri ubwera aheruka kuvuga ati nta muntu n'umwe nigeze nandikira asaba akazi niba ntawe yandikira asaba akazi wajya kuvuga ngo ngo ni mu ntore uhereye hehe ni ukuvuga ko niba yarishyizeho azikuraho mugani wa wa mundi wavuze ngo nishyize ko nzikuraho biriya ni twebwe abanyarwanda mu by'ukuri ayo icyo wita umunyarwanda umunyarwanda uzi u rwanda umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo amashyi bagushyiraho bagukomera akuba kabiri ishyi bagukubita bagukuraho ariko ngendagira ngo mbabwire ko ibi ibi barimo n'abanyarwanda biruga birirwa biruka inyuma ni- ni ukugira ngo baramuke ni impemuke ndamuke abanyarwanda U- uravuga ikinamico ariko abanyarwanda barahagurutse bageza ubutumwa bwabo ku nteko bayigezaho ibyifuzo byabo inteko nayo irabyumva none ubu yarahagurutse igiye kwegera abaturage ariko bwana karekezi ndagira ngo nkubwire ubundi mu munyu- mu kinyarwanda iyo iyo uri mu muhanda ujya kubyina ni ukuba wasasa biriya rero eh, ibyo barimo abanyarwanda barahuye n'ibibazo ariko kugeza ubu ndagira ngo mbabwire ko nta muntu n'umwe ushyigikiye biriya ni ibintu byani niko bimeze ni ikize ku babyanditse cyangwa se ku nteko barabyandikiwe kubera ko ndagira ngo mbabwire ubundi hari i- ibintu by'amahugurwa byabaye bibera hariya ikinyinya bajyanamo abayobozi ab'umutekano ab'umudugudu ab'imirenge abo bose ni ibintu bari bagiye gupanga bande ariko babajyanyeyo babipangiwe nande Eh?
ni bande babajyanyeyo Ni- ni leta yari- ya- yabajyanyeyo iyobowe na- na kagame hari undi ibyo wabihagazeho ni ibintu nababwira bajyanye abayobozi b'imidugudu bajyana abayobozi b'imitekano bajyana eh, abayobozi b'imirenge none n'ab'utugari noneho babaha za forumire kugira ngo baze bazuzuze baza ba- bakivayo ako kanya ni ibintu wese ko bajya gusasibiriza abaturage ngo mukore ibi mukore ibi mukore ibi kandi umuturage iyo umubwiye ikintu kubera ko azi ko kuramuka kwe ari uku ari ukuba ari ubukeye ibyo bintu ni- ni- nahagazeho nababwira jacques ndiziwe nawe ayo makuru y'uko iki kibazo cyo kuba itegeko nshinga ryahinduka cya- byarateguwe wabyumvise muri ubwo buryo rwose ibi bintu n'ubwanjye mbona byari byarateguwe kubera icyo ubibona utyo ko hashize nk'imyaka ngira ngo bibiri na cumi na gatatu muri ya minisitiri musafaziri yavuze ko bazahindura niho guhindura itegeko kuko bavuga ko ari- ari imizeho izagumaho paul kagame bivuze ko byari byateguwe none se reka mbabaze namwe muri abagabo mushobora kuvuga ijambo mukarihagararaho E, nguhereyeho tunasoza e, bwana ndizihiwe jacques abagize inteko ntibakugeraho bakubaza icyo utekereza kuri kiriya kibazo cy'itegeko nshinga yuko ryahinduka cyangwa se ritahinduka muri make ubutumwa ubafitiye buteye buti niba atari ibanga nta hano karekezi yewe nahagaze ku maguru yombi sinifuza ko itegeko rihinduka kuko bararitoye nta mpamvu yo kurisubiramo icyo bita demokarasi demokarasi ni urubuga abaturage bavugiramo iyo imyaka irindwi bavuga ni na mizi kuri manda y'umukuru w'igihugu nyuma nayo y'ibintu atakoze mu myaka cumi n'ine isize ko azabyongeraho imyaka izaza ndagushimiye cyane bwana emmanuel muhire wowe ubutumwa ufitiye inteko abagize inteko nibakugeraho bakavuga bati nawe uhawe urubuga ngaho demokarasi wifuza tuguhaye ijambo igihe icyo tugezaho ubutumwa bwawe ni ubuhe ku bagize inteko inteko ni ukuyibwira yuko ubwayo nayo ibyo ikora nk'abantu bize bafite ubwenge ntabwo bakagombye kujya kuyobya abanyarwanda kuko ibyo barimo ni ukuyobya abanyarwanda Eh, nibyo nzanababwira Eh, ni uko nyine mu rwanda uvuga ugacibwa umutwe ariko bakagombye kubwira abanyarwanda ukuri bakareka kugendera mu cyo bita dikitatifu ndabashimiye mwembi muhire emmanuel nawe jacques ndizihiwe murakoze cyane bwana karekezi E, ikaze kuri rya amerika igihe cyose namwe abakomeje kutwumva nkomeje kubatumira namwe muzatugezeho nimero zanyu telefone zanyu tuganire ku bakomeje kutwumva kandi mbibutse ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku mpaka cyangwa se ku kibazo cyerekeye itegeko nshinga ryo mu rwanda tumaze kumva abanyarwanda batandukanye reka noneho tugane hanze y'igihugu tuvugana n'umwe mu bayobozi b'ishyaka rya politiki ritaremerwa mu rwanda mbasabe mubanze kwibwira abatwumva murakoze bwana karekezi nitwa emmanuel hakizimana nkabandi umunyamukuru w'ihuriro nyarwanda rnc Ah, nkaba na- ndi n'umwarimu muri kaminuza i montreal muri canada mbanje kubasuhuza mwarimu cyangwa se porofeseri emmanuel hakizimana ikaze kandi kuri rya amerika Eh, murakoze etienne birumvikana mu mazi iminsi nk'i- nk'umuyobozi w'ishyaka rya politiki ntiriremerwa mu rwanda ariko politiki y'u rwanda murayikurikirira hafi ziriya mpaka ibiganiro byatangiye ku bijyanye n'itegeko nshinga ry'u rwanda mwe mu ishyaka ryanyu cyangwa se mu mu ihuriro ryanyu rnc mubyakira mute mubibona mute Eh, twebwe mu ihuriro rnc twamagana cyane buriya bushake bwo guhindura itegeko nshinga kugira ngo rihe uburenganzira perezida kagame bwo kongera kwiyamamariza manda ya gatatu kandi itegeko nshinga igihugu cy'u rwanda cyagenderagaho ryo muri bihumbi bibiri na gatatu ritemera ibyo bintu eh, nk'uko byakomeje kuvugwa ingingo y'ijana na rimwe eh, yo muri mu itegeko nshinga mu gika cyayo cya kabiri ivuga yuko nta na rimwe umuntu yemererwa gutererwa- gutorerwa manda zirenze ebyiri ku mwanya wa perezida wa repubulika bikaba rero ari ibintu twamagana cyane eh, ibyo bikorwa perezida wa repubulika na- nabo bafatanyije bakomeje gushaka gukora Ah, cyane cyane kiriya gikorwa cy'abadepite ki- ku itariki ya cumi na kane nyakanga ah, cyemeza nyine yuko ngo haba hari uburenganzira bwo guhindura iryo tegeko nshinga mu ngingo yayo y'ijana na rimwe tumaze iminsi turabyamagana tuvugana n'abayobozi mu nzego zinyuranye harimo abayobozi b'umuryango wa fpr harimo abanyarwanda ubwabo bumvikanisha ko itegeko nshinga ryatowe n'abanyarwanda kandi ko abanyarwanda ari bo ubwabo bafite uburenganzira bwo kurihindura none bamwe muri bo barahagurutse barabisaba ikitari demokarasi aha ni iki ahangaha ni uko itegeko nshinga u rwanda urebye ah, rukunze kutubahiriza rwose amategeko Ah, itegeko nshinga kuri iki kibazo rirasobanutse cyane Eh, nk'uko nabivuze rivuga yuko nta na rimwe ni ukuvuga rero n'ingingo y'ijana na mirongo urwenda na gatatu bashingiraho bavuga yuko ngo ah, hagomba hashobora gukoreshwa referandumu kugira ngo ibyo bishoboke byo guhindura itegeko nshinga iyi ngingo y'ijana na rimwe yo ivuga yuko nibwa nuko- kuba yanditse yuko nta na rimwe ni uko iryo ngingo y'ijana na mirongo irindwi na gatatu itareba iyi- iki gika cya kabiri cy'ingingo y'ijana na rimwe ibyo rero by'uburenganzira ngo itegeko nshinga ri- ri- riha abaturage bwo kuba ba- ba- ba- babihindura ntabwo ari byo itegeko nshinga rivuga yuko nta na rimwe nta na rimwe eh, uko bisobanura nyine nta ari abaturage ari abadepite ari perezida wa repubulika nta na rimwe nta muntu n'umwe wemerewe gu- kuba yahindura ikigika cya kabiri cy'ingingo ijana na rimwe Eh, mwe muri rnc mwumva ibihe byahinduka abantu bagahinduka imibereho y'abantu igahinduka ariko itegeko nshinga abantu bwabo bitoreye ntirihinduke kandi bumva ryahinduka urebye muri rnc nababwira yuko bitanadutangaje cyane kubera yuko ibi ahubwo bishimangira impamvu twashyizeho n'ihuriro nyarwanda igihugu eh, ubutegetsi bw'u rwanda ni igihugu kitubahiriza amategeko Ah, ni igihugu kige- ki- kigendera ku gitugu Ah, ibi bikaba binerekana yuko ari n'igihugu kitagifite kitagira inzego kuba abatu- kuvuga ngo abaturage ngo barimo kubisaba nta nubwo ari byo kubera yuko abaturage barabihatirwa ngira ngo byagiye ah, bivugwa hirya no hino byaranditswe hari abantu banasinyishijwe eh, batanazi n'ibyo basinya hari abantu bagiye bahabwa amafaranga Ah, hari umukecuru wivugira ati twebwe ngewe bampaye ibihumbi bitanu atanazi n'ingingo bazahindura ibyo bintu nk'uko basigaye babyita mu rwanda ni ugutekinika ibyo rwose eh, ntibazajye eh, babeshya amahanga nduzi yuko abanyarwanda bo bazi ukuri ntibazajye babeshya aba- amahanga ngo abanyarwanda barabishaka ntabwo ari abanyarwanda barimo kubishaka abanyarwanda barimo ku- gushyirwaho umuhate kugira ngo eh, berekane bereka amahanga yuko ubutegetsi bwereka amahanga yuko ari abanyarwanda bishaka kandi barimo gushyirwaho igitutu eh, kugira ngo eh, perezida wa repubulika nyine yongere yitoze Eh, ihuriro ryanyu rya twishyigikiye, politiki nta nubwo RNC bidutangaje kubera Bwana yuko ni ubutegetsi hakizimana bw'igitugu emmanuel ntiryemewe mu rwanda mu mategeko agenga u rwanda nk'ishyaka rya politiki byumvikana ko uruhare mwagira mu gutuma politiki ihinduka ku buryo mwifuza eh, atari rwinshi hari ubutumwa bwihariye nk'ubwanyu nk'umunyarwanda cyangwa se nk'abanyarwanda bari muri iryo shyaka ryanyu rnc mugeza ku bagize inteko twebwe ubutumwa twaba twabagezaho ni ugukora ku buryo ni ugukomeza gukora ku buryo ah, ubutegetsi bw'igitugu buvaho bugahinduka Ah, twebwe nk- nk'uko wabivuze uti mwebwe mm, ntabwo mufite uburyo bwinshi kubera ko mutemewe mu rwanda ariko twebwe twizera yuko tubufite ku- kuko igihugu cy'u rwanda ntabwo eh, ki- ubutegetsi bw'u rwanda ntabwo bubayeho kubera imbaraga z'abanyarwanda bari mu gihugu gusa bubayeho no kubera imbaraga zibukura mu mahanga aya mahanga rero tubamo twakomeje kuyakangurira gukora ku buryo gukora gushyira ah, puresha ku butegetsi bw'u rwanda kugira ngo buhinduke neza ariko uko bigaragara ntabwo buzigera bwivugurura ubu rero tukaba duharanira ah, gukora ku buryo buvaho tukanahamagarira abanyarwanda bose guhaguruka ku buryo ubutegetsi buhinduka kuko ni ubutegetsi butubahiriza amategeko ni ubutegetsi butubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ubutegetsi buniga itangazamakuru nk'ubu ngubu ubusanzwe ah, twebwe twagombye kuba twanashoboye no gu- twanashobora no kuvugira kuri radiyo rwanda kuko ni radiyo y'abanyarwanda bose tukaba twashobora kuba- kuvugira kuri televiziyo y'igihugu kuko ni ni televiziyo ya- y'abanyarwanda bose ariko ntabwo bidushobokera murumva rero yuko nta kindi twakora usibye gukomeza kuwurwanya ndabashimiye cyane ni bwana emmanuel hakizimana ni umunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda rnc tuvuganye ari mureyali muri canada murakoze karekezi ndabashimiye mwese abitabiriye gahunda y'ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi namwe abo tutavuganye nkomeje kubatumira ngo mutugezeho ibitekerezo byanyu kuri iki kibazo cy'impaka ku itegeko nshinga u rwanda rugenderaho kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza
yaba undi ikigabo nicyo cyari cyatumarira Cyoge nesha nicyo cyari cyabimye.
iyi minsi yose ibicuruzwa byacu bikaba byugaye tumenya iyo byara oya niba abantu bamushengetse abanza ahantu Be wabonye ko ari wa mugabo w'umugambwe w'abahomora. Ni- Ni ujya?
Urabona ko bari muri uwo muganda bwawe icyo bisana n'icyo Ntacyo yakoze bivuga.
kandi iyo ngeso ntimubaze ngo iruba ushaka gucurangiza amatohoza abantu baba bibaza ngo yagize umugabo he none wowe uti gute ko atatitse umugabo kandi sha yego ma noneho wowe uzi gute ko ari we yatsitse namurindira ivuye mu matohoza waje ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo